muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho ku rubuga rwa facebook ni vowa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda hashize iminsi humvikana iyegura ry'abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu uko kwegura gukomeje kuvugwaho byinshi hari abasanga abaturage bakwiye kubwizwa ukuri ku mpamvu zituma abayobozi batoye begura cyangwa beguzwa nta bisobanuro bahawe abandi bakemeza ko mu gihe akazi kananiye umuyobozi icyiza ari uko yakwegura benshi iyo beguye bandika ko bahagaritse imirimo bakoraga ku mpamvu zabo bwite nyamara bamwe bavuga ko abo bayobozi beguzwa mu kiganiro cya none twifuje kugerageza kumenya ukuri kuri icyo kibazo twifuje kuba turi kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka ariko kubera akazi kenshi yatwijeje ko aza kutugenera umwanya hagati mu kiganiro ubwo twizere ko ari buboneke akagira icyo avuga kuri icyo kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze bakomeje kwegura umusubirizo icyakora yaduhebwa na ladisilas ngendahimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'abayobozi b'inzego z'ibanze ralga rikorana hafi na hafi na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana ladisilas ngendahimana ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane edi rwema turi kumwe kandi na bamwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi icyo kibazo oswald mutuyeyezu ni umwanditsi mukuru akorera city radio inshuti ya bose ni radiyo ikorera i kigali mu rwanda mutuyeyezu nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane edi rwema turi kumwe kandi n'undi munyamakuru valentin muhire nawe ni umunyamakuru w'umunyarwanda akomeje gukurikiranira hafi nawe iki kibazo valentin umuhire nawe ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane edi reka duhere kuri bwana ladisilas ngendahimana uyobora ihuriro ry'abayobozi b'inzego z'ibanze ralga ukorana hafi na hafi na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu benshi muri aba bayobozi nibaza ko bari muri iryo huriro ryawe iki kibazo mu magambo magufi cyane cyifashe
murakoze bwana edi rwema reka mbanze ngo suhuze nsuhuze n'abatumirwa watumiye ndetse mbanashimiye na radiyo ijwi rya amerika mwifuje yuko twasobanurira ababwumva iyegura nk'uko wabivuze ryabayeho muri iyi minsi ndetse n'abandi baduteze amatwi mbanze mbaramutse icyo nabanza kukubwira ni uko rariga ni ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa kigali ntabwo ari ishyirahamwe ry'abayobozi gusa ahubwo ni ishyirahamwe ry'inzego z'ibanze ni ukuvuga ni uturere n'umujyi wa kigali muri aya banyamuryango bacu duhera ku rwego rw'umudugudu tukagera ku mujyi wa kigali abatarimo ni intara zonyine ikibazo wari ubajije rero wabajije uti muri make biteye bite nakubwira yuko twebwe nka rariga tubibona mu mpamvu ebyiri cyangwa mu nzego ebyiri z'ingenzi urwego rwa mbere tubona ni uko tubibona nka demokarasi mu rwego rw'imiyoborere myiza aho abantu bajyaho mu buyobozi ariko ntibumve yuko kuba mu buyobozi waba ubaho ubuziraherezo ku buryo ibitagenda neza iyo ugeze igihe ukanaherwa ushobora kuvaho ariko kandi hakaba n'ikindi nanone twishimira yuko n'abayobozi bananiwe mu rwego rwo gusobanura ibyo bakora icyo twita mu cyongereza accountability kuba abayobozi nanone bageze igihe bakaba badashoboye kuzuza inshingano zabo ku buryo bakwibwiriza bakava mu myanya cyangwa se bakayivanwamo ibyo bintu byombi tubona ku buryo bushimishije ku buryo kwegura kw'abayobozi nta gikuba cyaba cyacitse ku buryo twavuga ngo hari ikibazo ahubwo twe tubona hari byinshi abanyarwanda bakwishimira ibyo rwema wari uvuze ngo kenshi na kenshi hari ibiba bitagenda cyangwa se hari ababa batujuje inshingano zabo bagahitamo gufata icyemezo cyo guhagarika akazi bakoraga ariko abantu bakibaza kuki buri gihe abo bayobozi bose iyo beguye impamvu batanga ari imwe ko ari ku mpamvu zabo bwite cyangwa se muba mwabasabye kwegura
nyir'ubwite niwe wadusobanurira impamvu yabyise impamvu ze bwite ariko twebwe nk'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa kigali cyangwa se mvuge nka leta muri rusange kuba bavuga ko ari impamvu zabo bwite njye mbibona nk'impamvu ebyiri impamvu ya mbere nk'uko twanakunze kubisobanura hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu mwanya w'ubuyobozi za nzego zigenewe gutanga imyanya mu rwego rw'igihugu ndavuga ubuyobozi rukaba bashobora kumushima bakamushyira mu wundi mwanya bakamubwira bati aha hantu wahava tukagushyira ahandi uwo nguwo kubera yuko yenda aba yanga kumena iryo banga ryo kuba bagiye kumujyana ahandi kandi abizi ko hari ahandi agiye kujya akavuga ati ngewe mpisemo ku mpamvu zanjye uyu mwanya muvuyemo kubera yuko hari ahandi ngiye kujya icyo ni icya mbere icya kabiri kuba bananiwe bakavuga bati ku mpamvu zanjye bwite ndasezeye byakabaye byiza bo batinyutse bakavuga bati turananiwe turagiye cyangwa se hari ibyatunaniye cyangwa hari ibyo twangizaga ariko no kuvuga yuko bagiye ku mpamvu zabo bwite njye ku bwanjye numva ko baba bashatse kuvuga yuko nta wundi wabananije ko byabaye bakananirwa kuzuza inshingano zabo aribo ubwabo byaturutseho
bwana mutuye yezu wumvishije ibyo ngendahimana avuze ariko hari n'abavuga ngo itangazamakuru ntabwo rikora akazi karyo nk'uko ryakabaye rikora ku buryo ryajya rishyira ahagaragara ibyo bitagenda kugira ngo abo bayobozi mbere y'uko banegura abaturage bayobora babe babimenye mwebwe nk'itangazamakuru mukora gute kugira ngo ibi bibazo bimenyekane bijye ahagaragaraho kugira ngo abantu bajye bihishaho ikintu cyo kuvuga ngo beguye ku mpamvu za bwite
murakoze cyane edi rwema nanjye mbanza nsuhuze wowe ubwawe abakurikiye ziyoe aka kanya nsuhuze radiyo isirasi ngendahimana ndetse na mugenzi wanjye valentin umuhire kuri icyo kibazo ubajije rero turagerageza nta mikoro y'itangazamakuru ryo mu rwanda uzi ridafite ubuhanga n'ubushobozi mu byo gukora ibyo bita investigative journalism itangazamakuru ricukumbura ntabwo turifite rifite imbaraga ariko ibyo tubashije gushobora turabitangaza nk'aho batashyize neza mu bikorwa gahunda ya girinka ibyo turabivuga aho mituweli de sante itagenda neza idatangwa neza cyangwa se inyerezwa aho twabimenye turabivuga ahandi wenda aho abana bataye amashuri turabivuga ahandi aho uturima tw'igikoni twabaye twa gitifu cyangwa twa meya turabivuga ahandi nanone aho ya mafaranga y'ingoboka ahabwa abakene cyangwa se abakecuru n'abasaza batishoboye yariwe yatinze gutangwa turabivuga hanyuma tukajya kumva tukumva igihe kirageze abo bameya baragiye ariko mu by'ukuri ntabwo bajyanwa n'ibyo twatangaje ahubwo ntekereza ko bajyanwa n'inzego zibakuriye hari odita genero cyangwa se abakora odite bajya kureba uko amafaranga yakoreshejwe hari n'inama zituruka ndatekereza muri central government muri minaroke cyangwa n'ahandi hejuru akababwira ati dore murabona ko byanze bakagenda radisirasi rero yaravuze ko ari demokarasi ni demokarasi ku gice kimwe cy'uko batavuga bati turagumaho reka tunambireho bakemera bakagenda ariko nanone ishobora kuba no kutaba demokarasi niba bo ubwabo uburyo byubatse abo bameya batagifite ijambo rya nyuma ku byo bashobora guhitamo gukora si bose ariko nanone ntabwo twavuga ngo biriya nicyo kimenyetso cya demokarasi gusa kuko na njyanama ubwayo ibeguza cyangwa ibasaba kwegura idafite mu by'ukuri imbaraga zihagije valante umuhire mutuyezu yari abikomojeho ndetse na ngendahimana yabivuzeho ngendahimana anavuga ko ibi ngibi ni demokarasi ntawe bikwiye ntawe bikwiye gutungura wowe ubibona ute
urakoze cyane hirya rwema kuvuga ko nawe bikwiye gutungura ahubwo njye mbibona ukundi ahubwo mbona ari ibintu bitungurana cyane kubera ko kwegura ko abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane abamera n'ababungirije ba visi meya ntabwo ari ntabwo ari umwihariko ntabwo ari ikintu kidasanzwe gikunze kubaho gikunze kubaho gusa aho numva ko bikwiye gutungura abantu ni uko bikorwa kandi bigakorerwa icyarimwe nk'ubu ngubu muri uyu mwaka bibayeho inyuma y'imyaka ibiri manda yaho ikiriho ugasanga abantu icumi abameye icumi bagendeye icyarimwe bagendeye mu gihe kitarenze icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri aha rero numva ko kandi niyo unaganiye n'abanyarwanda n'abandi bose bumva mu itangazamakuru meya yeguye komite nyobozi yose y'akarere kayeguye yagiye meya yasezeye yavuze ku mpamvu ze bwite usanga ari ibintu bitunguranye usanga ari ibintu abantu bose bibazaho kugeza n'uyu munsi rwose ntabwo nashidikanya ko abanyarwanda batarumva ikintu cyihishe inyuma y'ukwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze naho rero kuvuga ko atari ibintu bitunguranye byo yewe mbifata nk'ibintu bitunguranye ahubwo bihita anatanga n'amakuru bivuze ngo ndegura ku giti cyanjye cyangwa se ku giti cyanjye bwite ku mpamvu zanjye bwite mu gitondo cyangwa ejobundi perezida wanjye n'amata nyamara wa muntu weguye ku mpamvu ze bwite yaribye hari ibyo atatunganije hari ibyo atakoze ibyo byose usanga nabyo umuntu yakibazaho biba bitunguranye no kandi na n'ubu biracyatunguranye abantu barakibaza impamvu zabyo bikaba ni ibintu bidasobanutse cyane bwanange ndahimana kuba abo bameya begurira icyarimwe valante umuhire yari avuze ngo ibyo bituma abantu bibaza ikibyihishe inyuma ese abavuga ngo murabeguza cyangwa se bareguzwa ubwo ntibaba bafite impamvu cyane cyane iyo babonye ibintu nk'ibi bikorerwa icyarimwe
erega hari ibintu dukwiye gutandukanya edi n'abandi bakwiye no kumva yenda mbashe no kubibasobanurira icya mbere abavuyeho bose ntabwo bavuyeho mu buryo bumwe hari abavuyeho barangije guhabwa indi mirimo nk'ubu ngubu urebye nko mu rwego rw'umujyi wa kigali nta n'umwe wigeze uvaho utarahawe indi mirimo uwavuyeho wa mbere ni mukaruriza monika yavuyeho yagizwe ambasaderi w'u rwanda muri zambia uwamukurikiye ni nyamurinda nawe yavuyeho yamaze kwandika ku mpamvu ze bwite mu gihe kitarenze iminsi ibiri cyangwa itatu yari yarangije guhabwa indi mirimo abandi abenshi barirukanwe nta nubwo twavuga yuko beguye ku mpamvu zabo bwite nubwo bari bo ariko babivuga ariko mu by'ukuri abenshi muri bose hari abagiye birukanwe n'inama njyanama ku buryo tutavuga ngo abo bantu beguye ku mpamvu zabo bwite ni nayo mpamvu habaho n'umwanya yaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yaba n'inama njyanama ubwayo cyangwa se yaba natwe mu ishyirahamwe ry'utuye n'umujyi wa kigali tukabisobanura tukavuga tuti uriya muntu nubwo yavuze ko ari impamvu ze bwite ni uburenganzira byo kubivuga kuko ni gake cyane uzabona umuntu ujya hariya akajya kwishinja amakosa cyangwa se akajya kwandika mu nyandiko ati nsezeye ku kazi kubera ko nananiwe ariko nibyo navuga iyo umuntu avuze ati ngiye ku mpamvu zanjye bwite aba ashatse kuvuga ko nta wamunanije cyangwa se yuko n'ibitumye avaho ari ubwe biturutseho nta wundi abyitirira ngewe niyo mpamvu nemera yuko umuntu uvuze ko agiye ku mpamvu ze bwite nta n'ikosa aba akoze kuko aba ashatse kugaragaza neza yuko nta wundi byaturutseho uretse ubwe icya kabiri rero reka ngaruke ku byo swaridi yavuze ati nta ati ntabwo ari ikimenyetso cya demokarasi reka tujye tunagerageza kureba ibintu ukuntu bimeze aba bantu bajya kujyaho mbere na mbere batishyizeho nubwo baba bagiye kwiyamamaza bakabisaba bagasaba amajwi bamwe ndetse bakanashora n'amafaranga bazenguruka mu tugari two mu mirenge inyuranye barimo kwiyamamaza ariko abo bantu ntabwo baba bafashe ubutegetsi ku ngufu icyo ni icya mbere baba babaye abajyanama batowe n'abaturage icya kabiri ni uko iyo bageze mu nama njyanama ntabwo bategeka bonyine ntabwo ari nka cya gihe burugumesiri yashyirwagaho akagenda akica agakiza ubu ngubu aragenda akicara afite komite y'abantu babiri bafatanyije hari biro y'inama njyanama ndetse hari n'inteko yitwa inama njyanama abo ni abantu bose ni n'inzego ziba zihari kugira ngo zimugire inama ndetse zinamufashe icya gatatu ni uko iyo bigeze igihe izo nzego kuko kuvaho kwa meya kimwe no kujyaho ntabwo ari we wenyine ubigena ariko kandi kuvaho kwe nta nubwo ari ngombwa ngo abe ari we wenyine ubigena bishobora kugenwa n'abaturage bamutoye bishobora kugenwa n'inama njyanama ndetse koko no gukurikirana imikorere y'imiyoborere y'akarere ntabwo ari umwihariko w'inama njyanama gusa nta nubwo ari umwihariko w'abaturage gusa n'inzego nkuru z'igihugu zifite inshingano zo gukurikirana imikorere n'imiyoborere y'akarere kuko ubu ni ubuzima bw'abaturage ni ubuzima bw'igihugu kandi ntabwo turi mu cyo twita devolved state hahandi tuvuga ngo akarere karigenga ijana ku ijana akarere karigenga mu miyoborere ariko akarere ubusugire bwako bushingiye ku busugire bw'igihugu ebi rero nagira ngo mbigarukeho kugira ngo n'abantu batavuga bati kuki meya ajya kuvaho abaturage ataribo bamukuyeho kuvaho kwa meya ashobora kuvaho abisabwe n'abaturage ashobora kuvaho ku bushake bwe ashobora kuvaho yirukanwe n'inama njyanama ntabwo twifuza ko hari uwavaho apfuye koko nabyo birashoboka ariko kandi n'inzego zimukuriye kuko nabyo biri mu bubasha bwazo nazo zishobora kumusaba kuvaho ariko uko bimeze uyu munsi nta na hamwe njye namaze imyaka igeze kuri irindwi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndi umuvugizi wayo ubu ngubu ndi hano mu ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa kigali mu myaka maze muri izi nzego z'imitegekere y'igihugu nta na hamwe abantu bari bavaho tuvuga ngo bavanyweho n'inzego nkuru z'igihugu kuko kugira ngo bigere aho ngaho bisaba ko bikorwa n'iteka rya perezida wa repubulika kugeza ubu rero nta na hamwe biraba biturutse ku nzego nkuru z'igihugu ariko inama njyanama akenshi byagiye bigaragara nizo zagiye zifata icyemezo cyo kwirukana aba bayobozi oswald mutuye yezu bwana ngendahimana yari agerageje gusubiza ikibazo wibazaga cy'uko amabwiriza yo kwirukana cyangwa se kweguza abo bantu atava mu butegetsi bukuru ahubwo rimwe na rimwe bishobora no kuva muri za njyanama arizo akenshi zikorana n'abo bayobozi
urakoze cyane edi rwema kandi ndashimire cyane radisirasi ngendahimana nanjye ofishale ku buryo bwo ku mugaragaro ku buryo bwanditse nta na rimwe urwego rukuriye ba meya rurasaba meya kuvaho ariko ndibuka umunsi umwe meya w'akarere ka gicumbi witwa nyangezi ajya gutaha akegura yari avuye kubonana na guverineri w'intara y'amajyaruguru icyo gihe yari emewe bose ni bamwe yari yamutumyeho sinzi na bari yabaye ku ntara yavuye ku ntara ahita ashyikiriza ubwegure bwe ibibazo byari mu karere ka gicumbi icyo gihe byari byinshi byagaragariraga buri wese si ngombwa rero sinatekereza ko ari ngombwa ko abayobozi bo hejuru cyangwa se habaho iteka rya perezida ribwira meya kuvaho si ngombwa hashobora no kuza uburyo bw'inama kubera ko akenshi bariya bameya ntabwo ububona kera rwose mbere y'uko baba bameya ntabwo ubibabonamo ntabwo babigaragaza ntabwo babyandika ntabwo ndetse ukwiyamamaza kuba ku munota wa nyuma ku buryo utekereza yuko hari n'uwabagira inama yo kuba bameya kuba rero yanabagira inama yo kuvaho n'ubu icyo atari ikibazo ikindi nabwira ba disirasi ntabwo navuze yuko biriya atari demokarasi ngo mvuge ko iyo no yanjye uko guhakana ari ijana ku ijana navuze ngo ntabwo ari cyo cyonyine cyangwa nta nubwo bihagije ngo tuvuge ko ari demokarasi kuko dufata urugero rwa meya wa rusizi haremana frederic ajya kwegura harashize iminsi havugwa ibibazo byinshi cyane yarabwiye n'abaturage be ngo ntibakavugishe itangazamakuru icyo gihe twaravuganye akegura arambwira ndamubaza nti ni ku bushake bwawe koko ati ye turi ku bushake bwanjye atarumva se nanaseka aturumva nanaseka hanyuma rero abahawe indi myanya buriya muri aba bameya bari kwegura muri iyi minsi ntabwo ari benshi sinakereza ko hari n'umwe usibye nyamurinda kereka radisirasi natubwira abandi naho edi rwema ikibazo nyamukuru reka turanakirebera n'uburyo aba bameya bajyaho turebe n'umwuka bakoreramo bakorana bate kuki basuzugurana kuki badakorana kuko ni ikibazo gikomeye cya coordination na communication ntabwo iyi aba bantu batatu komite nyobozi meya n'abavisi meya batatu ahenshi usanga basenyera umugozi umwe habamo ikibazo habamo ikibazo akenshi ni nabyo bazira ntabwo bavaho kuko barengana rwose icyo cyo ndacyemera biba byabananiye pe ariko kuki badakorana kuki iyo miti idakorana nicyo kibazo twagombye gusesengura kurusha ibindi kuki badashyira mu bikorwa gahunda za biyemeje imihigo biyemeje kuki ibara ry'amafaranga yari agenewe gukora ibikorwa byo guteza imbere abaturage kuki kuki kuki kuki icyo ni cyo kibazo nyamukuru Eh, Bwana bwana Ngendahimana icyo kibazo cya mutuye yezu cyane cyane kijyanye eh, n'uburyo abameya cyangwa se abayobozi badakorana nibaza ko mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu ni nacyo mwakabaye mukora kugira ngo muhuze eh, abo bayobozi bose muri izo nzego zose
erega twebwe nka rariga icyo dukora mbere na mbere inshingano za rariga ni inshingano zo kubaka ubushobozi bw'inzego z'ibanze cyitwa capacity building icya kabiri rariga ishinzwe nk'ishyirahamwe ni ugukora ubuvugizi cyangwa se kuvuganira inzego z'ibanze mu nzego zinyuranye icyo nababwira ni uko muri bariya ba- bavuyeho cyangwa se n'abariho yenda bariho bo bariho tugira n'inzego tugenda duhuramo n'abariya tugenda duhura bavuyeho twanavuye mu nama nta kwezi kwari gushize tugize inteko rusange ya rariga nta n'umwe wigize aza ku buyobozi bwa rariga ngo atubwire ati njyewe mfite ikibazo iki n'iki kinyugarije nimungire inama cyangwa nimumfashe kanakamereye nabi cyangwa se umuntu dukorana yananiye cyangwa arimo kunaniza icyo nakubwira rero muri make icyo nashakaga kukubwira ni uko kuba umuntu abaye umuyobozi ntabwo bimugira umumarayika ku buryo ntabwo twavuga ngo kubera yuko umuntu yatowe ibyo yari afite by'intege nke byose bimuvuyemo yenda aragenda akagerageza kwigengesera agakora ibishoboka ariko iyo ageze igihe akananirwa nyine iyo ananiwe avaho cyangwa akavanwaho
urakoze cyane bwana ngendahimana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ku kibazo kimaze iminsi kivugwa mu rwanda kijyanye n'iyegura ry'abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu dufite kandi n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza Ah, moses wiriwe neza moses uranyumva
rero ndakunda cyane ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye gusa nashaka ni nk'inyunganizi kubera ko iyo ugerageje kuraba iyo nk'abategetsi bari kubaregura mu bu- mu buyobozi bakava ba- bakabuvamwo ntabwo bisigura ko baba bananiwe no kuyobora ahubwo haba hari ikintu babona kitaba kikagenda neza kiba ki- gituma kibabuza kuvuga cyangwa bakabona mm, bakabona yuko mu butegetsi mu buyobozi byo barakora atanyungu ku banyagihugu cyangwa ku babatoye bariko bara- bariko bara- bariko barabonamwo nicyo gituma akenshi uza ubona bamwe n'abandi begwa bati twe tureguye n'ubu buyobozi kuko nta nyungu ku badutoye turiko turabonamo rero bajya ahantu ntibagire bahakosore kugira ngo bajya abantu bari imbere y'abo bantu batumye begura babone umuco uboneke mu gihugu kuko nta- nta muntu yopfa kuvuga ati ndeguye ku- ku buyobozi ata mpamvu hajya hariho impamvu nibayirondere bayi- ba- ba- ba- bayitorere umuti Birabo- biragaragara neza ko mu bu- mu buyobozi harimo ibintu batumvikanamwo nyene bituma ba- begura mu buti- mu- mu buyobozi murakoze U- urakoze cyane moses aduhamagaye ari mu gihugu cya afurika y'epfo bwana ngendahimana hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo bya moses
ibitekerezo bya moses rwose reka bimwe bimwe z'umuntu yanabiseka ariko yenda icyo yaba avuze cyo eh, nshobora kugira icyo na- nakwemera ni uko avuga ati hari aho aba yageze akabona ko abanyagihugu ntacyo barimo kubona icyo ngicyo cyo rwose reka nanjye nkemere kuko nta n'umwe uravaho kubera yuko yakoze neza ibyo agomba gukora abakora neza ibyo bagomba gukora bariho kandi bazanabaho ariko kandi n'abakora amakosa ntabwo kuri iyi si turi abamarayika n'abanyantege nke abaho uburyo bwo kugenda abantu babagira inama ariko kuba umuntu yageze igihe akavaho ntabwo bivuga ngo uburyo bw'imiyoborere cyangwa se mu gihugu byacitse ni ibintu bisanzwe aho umuyobozi ajyaho agakora agakora umwaka wa mbere agakora uwa kabiri cyangwa se agakora amezi angahe bakamugira inama akagirwa inama akikosora bugacya akabisubiramo ariko bikageza igihe ubwe bikamunanira cyangwa se abandi bakabona ko yabananiye cyangwa ko yananiranye bakavuga bati igihe kirageze noneho genda kukugira inama nabyo turabona ntacyo bikimaze si ukuvuga rero ko hari ikibazo kirimo uburyo bw'imiyoborere burubatse kandi bwubakitse neza n'ikimenyimenyi rega hari ababashije gukora imyaka igeze kuri itanu itandatu irindwi hari n'abageze ku myaka icumi no muri aba ngaba barimo kugenda ubu ngubu hari abamazemo imyaka igeze kuri irindwi cyangwa se inarenga ku buryo ku bwanjye ntavuga yuko ari uburyo bw'imiyoborere cyangwa se uburyo bw'imikorere kuko aho hantu n'ubundi habananiye ni ahantu bari basanzwe ahubwo hari igihe umuntu ageza imbaraga yari afite zo gukora zikaba ziraram- ziragabanyutse cyangwa se arananiwe ku buryo rimwe na rimwe ashobora no gukora amakosa kubera yuko yagize intege nkeya ariko bitavuga yuko uwo muntu nta kintu yakoze reka iki kintu ntigarukeho cyane abantu bataza kumva yuko abameya beguye cyangwa aba visi meya beguye cyangwa se abagize inama njyanama beguye ari abantu bagize igihe cyo kwangiza ibintu gusa ntabwo ari byo aba bantu ni abantu bakoze neza ni abantu bageze igihe cyo gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu bari mu nzego z'ubuyobozi ariko baravuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari nabo bageze igihe bakananirwa bashobora kwibwiriza bakagenda cyangwa se ibyo bari bategerejweho ntibatange umusaruro wari utegerejweho bikaba ngombwa ko bagenda bashobora kugenda bibwirije cyangwa se bakagenda babihatiwe ariko ntituvuge ko aba bantu batageze igihe cyo gukora ibintu byiza mutuye yezu ndakugarukaho mu kanya nawe eh, niba hari icyo uvuga kuri ibyo bibazo cyangwa se ibitekerezo bya moses ariko hari undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika nawe dufite kuri telefone pacifique uje neza wiriwe neza
mwiriwe neza ni amahoro uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, ikibazo n'umutumirwa alo ndakumva baza ikibazo cyawe
Eh, ikibazo mbaza ndabaza eh, eh, ku bijyanye na- n'uburyo aba- abameya begura nangwa n'abandi bayobozi bo mu nzego izo ari zo zose begura twumva kuva ku maradiyo nk'abanyagihugu tukumva ngo umuntu yeguye aho ngo yanditse irefe ngo yeguye ariko mu by'ukuri twajya kureba tugasanga nk'aho yari asanzwe ayobora hari ibirego yagiye atangirwa eh, aka- aka- akaregwa akaregwa n'umuturage akaregwa nu- n'uwo n'uwo ya- yanze gukemura ikibazo ugasanga harimo abayobozi bamwe na bamwe bajya kwegura ariko begujwe ariko ntibagaragaze ko beguye kuko be- kube- kubegujwe tugasanga ahanini ikintu ki- cyaba kibitera mu bayobozi hariho abayobozi bamwe bajya bakingira abandi ikibaba bivuga ngo niba yarakoraga neza yara- yari yakoraga ibintu neza yakagiye ak- nk'uko n'ubundi yagiye gutorwa akajya eh, ku- mu nama rusange akavuga ati rwose mwa baturage mwe two- tubanye igihe kirekire none ubu ngubu igihe tubu igihe tumaranye hari ibyo mbona rwose nta- ntakibashije reka ndeguye ndi kubona ibi ngibi ntabishobora ariko abo tumaze iminsi tubona ntabwo ari ukuvuga ngo bari kwegura ku ku- ku- ku bw'ubushake turabona ko hari hari ibibazo bi- byagiye bi- bi- bike binanirwa n'abayobozi b'abameya ugasanga iyo iki- ikibazo kirinze kurindira perezida wa repubulika akaba ariwe umanuka akajya gukemura ikibazo meya yagakomye gukemura twe tura- njye mbona ko rwose aba bayobozi kwegura kwabo biri guterwa n'ibyo batujuje nk'iki- nk'inshingano batujuje urakoze Sinzi niba eh, ura- urakoze sinzi niba halo yego
sinzi niba u- um- umutumirwa na- na- na- yadusobanura bak- ba- badusobanura akadusobanura ese mu by'ukuri u- u- uweguye niba yeguye akandika iretere ejo bakamushyira muri gereza bivuga ko nta- aba yeguye nangwa ahubwo aba yeguye badusobanurire mu- mu- bakadusobanurira aho ngaho urakoze cyane bwana ngendahimana
urakoze edi ndumva ibitekerezo atanze byose reka mbyemere rwose anabivuze uko biri kuko muri aba bose bagiye nk'uko nabisobanuye bari mu byiciro binyuranye nabanje kuvuga yuko hari abo inzego z'igihugu zibifitiye ububasha zishobora kurambagiza zikabasaba ziti turashaka kuguha undi mwanya ubundi iyi nzego mu miyoborere y'u rwanda muri politiki dufite ya desantaralizasiyo yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage harimo ihame rimwe mu cyongereza ryitwa subsidiarity principle ni ihame rivuga ngo inzego zo hasi ntizishobora gufata icyemezo kivuguruza inzego zo hejuru ni ukuvuga niba umuntu ari ku rwego rwo kuyobora umujyi wa kigali ku rwego rw'igihugu bakamubwira bati turifuza kuguha undi mwanya ntabwo ashobora kuvuga ati ndabyanze kuko n'ubundi umujyi wa kigali uri mu nzego z'igihugu kandi ushingiye ku busugire bw'igihugu icyo ni icya mbere icya kabiri cyavuze ati hari uvuga ngo neguye ku mpamvu zanjye bwite bwacya bakamuta bakamufata bakamufunga ibyo nabyo ni byo kandi barahari si umwe si na babiri byabayeho inshuro nyinshi ariko ibyo byose bikagarukira hahandi tuvuga tuti abeguye bari mu byiciro bibiri cyangwa bari mu byiciro bitatu hari abagenerwa indi myanya bagasabwa kuba bavuye aho bari bari kugira ngo babashe gushyirwa ahandi icyo ni kimwe icya kabiri hari abisuzuma akavuga ati nge ndabona nshingiye ku byo ndimo gusabwa n'uburyo ndimo gukora ku bwanjye ndabona ntabishoboye ibyo ngibyo hari uturere byabayemo yenda ntabwo ari twinshi kugeza ubu ngubu ariko noneho hakaba n'icyiciro cya gatatu gikomeye noneho aho abenshi muri bo birukanwe n'inama njyanama igihe rero inama njyanama iberetse ibintu ikababwira iti abaturage bagaragaje inshuro nyinshi kutarimo gutanga umusaruro natwe twakugiriye inama mu buryo bunyuranye y'uko imikorere yawe tubona idahwitse none turabona waranangiye turabona wananiwe kwikosora noneho twebwe dufashe icyemezo vamo kugira ngo rero uwo muntu avemo nubwo aba yirukanwe n'inama njyanama icyemezo cy'inama njyanama ubwacyo ntigihagije kugira ngo komisiyo y'amatora itegure amatora yo kuzuza inzego wa muntu uba yaratowe agomba kubimenyesha aho yatorewe cyangwa akabimenyesha urwego afatanyije mu nama njyanama ni ukuvuga ko mbere yo kuba muri komite nyobozi uwo muntu ari mu nama njyanama y'akarere icyo ni icya mbere icya kabiri afite ifasi yatorewemo ashobora kuba yaratowe mu rwego rw'umurenge nk'umujyanama w'umurenge cyangwa akaba yaratowe mu byiciro byihariye harimo abagore harimo urubyiruko harimo abikorera n'abafite ubumuga kuko abo ngabo nabo bahagarariwe mu nama njyanama we rero ahitamo urwego aza kumenyesha yuko wa mwanya yatorewe awuvuyemo kugira ngo abandi noneho babashe kuwutorerwa niyo mpamvu avuga ati ndandikira inama njyanama mbabwire yuko mwebwe muranyirukanye ariko ngifashe icyemezo ku giti cyanjye cyo kuva muri uyu mwanya w'ubujyanama kugira ngo babashe gutora undi umusimbura ndemeranya n'abatanze ibitekerezo yuko byaba byiza umujyanama usezeye abashije gusubira inyuma akabwira ba bandi bamutoye akababwira ati mvuye mu mwanya mwantoreye ariko akanababwira impamvu zitumye abasha kuva muri uwo mwanya cyangwa se cyangwa se cyangwa se bwanagenda utaragera aho ngaho ngo babikore si uko ibyo bakora binyuranyije n'amategeko ahubwo byaba byiza natwe niko tubyifuza ko umujyanama uvuye mu nama njyanama agomba gusubira mu ifasi yatorewemo agasobanurira abamutoye impamvu avuye muri uwo mwanya
urakoze cyane bwana valante umuhire wumvishije ibyo ngendahimana yavugaga hari icyo wowe wakongeraho valante ndibaza ko dushobora kuba tutamufite kuri telefoni ariko oswald mutuye yezu ndahari hari ibyo uvuga kuri ibyo bwana ngendahimana yari asobanuye ndavuga no ku byo yavuze mbere kuko iyi mpundura yo kwegura kwa meya ifata nk'ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe biranababaje ngewe nkunda kuvuga ko bibabaje kuko kuva ubu buryo bw'uturere mirongo itatu bwabaho abameya bagatorwa bwa mbere bibiri gatandatu abagiye barangiza manda ni mbarwa ni mbarwa kandi bisa nk'aho bipfobya igihugu nk'aho kidafite abantu bashoboye kugira ngo utorerwe kuyobora akarere akarere gatuwe n'abantu barenga ibihumbi magana atatu ukaba umuntu wa mbere mu bantu magana atatu nyuma y'imyaka ibiri ngo birakunaniye ni ibintu biseretse ni ibintu bisabye uburezi bwacu ni ibintu bisabye ubunyangamugayo bw'abanyarwanda ni ibintu bisabye ndetse n'inzego zikora irambagiza bagombye kuba abantu bakora koko bakageza abaturage babo ku ntego yego ntabyera ngo de tukabonamo nibura icumi ku ijana binanira aho kugira ngo tubonemo hejuru mirongo itanu ku ijana binanira this is a crisis iki ni ikibazo kiremereye tutagomba gufata binenegwe tutagomba gufata nk'aho cyoroshye ikindi cya kabiri edi rwema na radisirasi ndatekereza ko tubyemeranyeho ibi bintu byo kubona ko abameya bananirwa cyane cyane biratesha agaciro iyi pozishoni y'abameya yego ku ruhande rumwe ni demokarasi ariko ku rundi abameya bazajya bakurikiraho bazajya bagenda batifitiye icyizere n'abaturage ntabwo bazongera kubizera nk'abantu bakomeye kuko abambere babiciye izina fata urugero rwa gicumbi imaze kuyoborwa n'abameya ubu uriho ni uwa gatanu kuva bibiri gatandatu ejo bundi hari uwamazeho nyinshi itageze kuri itanu abavuyeho ubu by'agateganyo ku bw'amahire dufite mugenzi wacu w'umunyamakuru kamire atanazi kamire atanazi turamwifuriza ko nubwo ari iby'agateganyo a- ako gateganyo yakarangiza neza ibaze nawe kujya ku kazi ko kuyobora abantu barenze ibihumbi magana atatu ejo bundi bikaba birakunaniye wari umuntu ufite ibindi bintu ushoboye uhise ucika amazi niko mu kinyarwanda tubyita aho unyuze hose bakajya bavuga bati dore umuntu wananiwe kuyobora niba hari n'ibindi wari buzakore birenze ibyo umutwe barawuciye nduzi ko ari ukuwuca hanyuma radisirasi akavuga ko ari ibintu bisanzwe yego kuba bikunda bikorwa bigakunda biraryoshye ni byiza ntawe uzafata akarere ngo akagere nk'aho ari ingarigari ye ariko nanone ni byinshi cyane it's too much nk'uko tuvuga mu cyongereza ni byinshi cyane ese habuze abahanga habuze inyangamugayo habuze abashishozi batuyoborera uturere ku buryo abagiyeho bose bihita byanga abo barambagiza yego barahari ariko ni bakeya abandi bavaho beguye ngo ku bushake ni uko biba byabananiye n'umukuru w'igihugu yabyivugiye ko bavaho kuko byabananiye nta ku bushake ni uko baba banga kwiyicira izina cyangwa se guseba bakanga gusobanura uko byagenze kandi koko biba byabananiye ntabwo bavaho ku bw'akarengane ntawe ubarenganya kuki bajya mu bintu badashoboye ninde ubagira inama yo kujya mu bintu badafitiye umuhamagaro ninde ubagira inama yo kujya mu bintu badakunze ninde ubagira inama yo kujya mu mafaranga batazabasha gucunga dushaka abandi bashoboye kandi barambe uyu mwanya w'ubumeya wongera usubirana icyubahiro wahoranye abaturage bajye babona meya bamwubahe batamufata nk'umuntu ejo bundi bizahita binanira mu mbabarire yo kuba mvuze ibintu biremereye mu ijwi riremereye ni uko nifuza ko byakosoka nabo bakajya baramba ku ntebe nk'uko abaminisitiri barambaho nk'uko n'abayobozi b'ibindi bihugu usibye ko wenda n'ubu usanga uzasanga abadeje mu bigo nanone bishamikiye kuri za minisiteri usanga nabo bakunda kuvaho nabi ariko bo ni bake cyane ugereranyije n'abayobora uturere Bwana- Murakoze bwa- cyane.
bwa- bwana ngendahimana gerageza usubize ibyo mutuye yezu yaravuze bwana ngendahimana uranyumva urimo kuvuga ku mwanya wa meya ngo wacitse amazi ibyo ngibyo ni imvugo yo mu kibuga cy'umupira ntabwo ari imvugo yo ku bayobozi ba politiki ni imvugo nifuza yuko mutuyezi yaza no gusubirana rwose mu nyungu z'abateze amatwi iki kiganiro bataza kugira ngo inzego z'ubutegetsi zo mu rwanda twaziciye amazi ntabwo byaba ari byo ubwo araza kugira icyo Ariko abivuga nashaka- icyo nashaka kuvuga icya mbere ntabwo umuntu yegura kubera yuko ari meya ntabwo abaturage baba baramutoye nka meya abaturage ntabwo bamutora ngo ajye kuba meya abaturage bajya gutora umuntu bamutumye kugira ngo ajye kubahagararira bakamutora bashingiye ku byo we yabagaragarije cyangwa se ukuntu yabigaragarije iyo amaze kuzamuka rero bakagera hejuru muri ya nteko buri murenge uhagarariwe bitoramo komite nyobozi bakitoramo n'inama ni- na biro y'inama njyanama ni inzego ebyiri ziba zitandukanye ariko byumvikane neza yuko kuva mu- mu mujyanama ukajya kuba muri komite nyobozi bitakugira igitangaza ku buryo wahinduka icyo bita serenatire cyangwa supranature ntabwo bikugira igitangaza ngo ni uko wagiye muri komite nyobozi y'akarere intege nke wari ufite iyo uzamukanye wari uzisanganywe ntabwo uhinduka kubera yuko ubaye umuyobozi ngo ubaye umuntu w'igitangaza icyo ni icya mbere icya kabiri oswari dubivuga gutyo ntabwo nari nabona ko yagiye kwiyamamaza nibura ngo atsinde cyangwa ngo atsindwe cyangwa avuge ati bambujije kwiyamamaza aho yagiye kwiyamamaza ni muri rms kandi naho yagize amajwi ashimishije nubwo atabashije kuba komiseri ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe ni uko aba bantu bajya kwiyamamaza bafite ubushobozi ariko baca umugani wo gutangiza urugamba uko urubishaka ukarurangiza uko ubishoboye umurimo wo kuyobora akarere ntabwo ari umurimo woroshye bwa nayedi nawe duteze amatwi kuyobora akarere ni ukuyobora abaturage kuyobora akarere ni ukuyobora ifansi y'igihugu ntabwo ari umurimo buri wese nk'uko yabivuze ntabwo ari umurimo wa buri wese twavuga ngo kanaka yavukiye kuyobora aha hantu buri wese aragenda akagerageza ibyo ashoboye akananirwa cyangwa se agashobora agateza imbere kandi nta n'ubwo abayobora wenyine aba afite abamugira inama iyo bamugiriye inama akaba umuntu ugirwa inama yigira imbere nka byandi bavuga ngo umwami uhawe uruhara rwigize imbere iyo ubishoboye bakakugira inama ukumva nawe kandi bakakugira inama uri umuntu ushobora kuzigira utera imbere ukayobora ukagera kure ibyo yavuze ngo akarere ka gicumbi kamaze kuyoborwa n'abantu bageze kuri batandatu ntabwo ari byo asubire mu makuru afite nk'umunyamakuru umuntu wa mbere wayoboye akarere ka gicumbi mu bihumbi bibiri na gatandatu ni nyangezi bonane yavuyeho mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri asimburwa na mvuyekure alexandre agera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu tujya amatora y'inzego z'ibanze habona kuza umudaheranwa wari uriho ejo bundi niwe wavuyeho umudaheranwa yavuyeho impamvu zarasobanuwe cyane n'inama njyanama yarazisobanuye ni imishinga y'iterambere yari yaradindiye mu karere ntihagaragare ingamba zo kuzizahura kugira ngo bitere imbere uwaje gutorwa mu nzibacyuho kugira ngo amusimbure nk'uko amategeko abiteganya yagombaga kuyobora igihe kitarenze iminsi mirongo cyenda ariko uwo muntu we yari afite urubanza rw'inshinjabyaha agikurikiranweho bamurekuye aburana ari hanze ntabwo yashoboraga kujya mu buyobozi kandi afite urwo rubanza rw'inshinjabyaha nibura atari urwa gisivire niyo mpamvu mu gihe kitarenze icyumweru aho amakuru agaragariye kuko abamutuye bo ntabwo bari babizi iyo icyemezo cy'inama njyanama kimaze gufatwa cyohererezwa guverineri w'intara agomba kugitangaho igisubizo mu gihe kitarenze icyumweru kimwe akagaragaza ko icyo cyemezo kijyanye n'amategeko kitananyuranye na politiki z'igihugu guverineri mu kubisuzuma yatanze inama aravuga ati uyu muntu mwatoye afite ikibazo gituma adashobora kwemererwa kuyobora akarere atararangiza urubanza rw'inshinjabyaha afite niyo mpamvu bagiye mu nama njyanama uwo muntu bari batoye yandika asezera babona kumusimbuza undi abo bantu rero bose bavuyeho bavuyeho mu mpamvu zumvikana mu mpamvu zizwi na ndetse ntabwo twavuga yuko ako karere kagize abayobozi benshi cyangwa kananiranye kuko n'uwari wavuye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yari yararangije manda ya mbere yose yambuka no muri manda ya kabiri aza kuvaho gusa kubera yuko akarere kari kagize amadeni menshi cyane bigaragara yuko kadashobora gukomezanya n'uwo muyobozi muri ayo madeni yari akagejeje ahantu ubukungu bwako bwari bwahungabanye aba bantu bose bavuyeho bafite impamvu kandi no kuvuga ngo bakorera ahantu hadasobanutse cyangwa se muri imvayironomenti nk'uko yabivuze idasobanutse ntabwo ari byo aba bantu bafite ibyangombwa byose amategeko arasobanutse inzego bakorana zirasobanutse ariko bageze igihe bakananirwa ku giti cyabo ntabwo byakwitirirwa undi muntu uwo ari we wese ntibyakwitirwa sisitemu y'imiyoborere sisitemu y'imiyoborere yubatse neza ariko kuba umuyobozi ntakubwiza ukuri yedi nanjye nicaye hano ariko ntabwo ndi umumarayika no kunshyira muri iyi ntebe ntabwo bandemye n'umwana n'ibyari ashobora kunanira n'uwo mwashakanye ashobora kukunanira kandi waragiye kumurambagiza waramugize igihe kinini cyane ntabwo umuntu ubonye akuze kuyobora rwose yedi n'abandi babyumve kuyobora ni ibintu bivunanye kuba abantu bananirwa kuyobora ntabwo twavuga yuko ari uko badafite icyo bashoboye ariko izo nshingano baba bagiyemo zo ziba zabananiye bwana radisilasi hari undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika watwandikiye agira ati ngo bibaza bibaza ko abo bajya kuri ubwo buyobozi kenshi na kenshi basa nk'aho baba badafite intego z'icyo biyemeje bagahitamo kwishakira indonke bamara kuzibona bagakora batabishaka ibyo wabivuga iki
icyo navuga ni uko nibyo nabanje kuvuga mbere na mbere umuntu kumushyira mu mwanya w'ubuyobozi ngo ni uko agiye kuyobora akarere ntabwo ari ibintu ntabwo ari ukumugira igitangaza nta nubwo aba ari umuntu udasanzwe ingeso yari afite bavuga ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye ashobora kwigengesera akayihishyira cyangwa akayipfukirana ariko ibyo ngibyo nabyo bibaho bakaba bageze igihe bakirara cyangwa se bagakora batitaye ku baturage ibyo ngibyo muri rwa rwego rw'abayobozi bagomba gusobanura ibyo bakora bazahora babibazwa ariko reka tugaruke inyuma noneho tunafata urugero rw'aho ngaho muri amerika aho muherereye perezida Trump amaze umwaka umwe ku butegetsi yatowe umwaka ushize ariko nuba ari inshuro amaze guhindura bamwe mu bagize guverinoma ye urasanga mu gihe kitarenze umwaka n'igice amaze ku butegetsi hari abamaze gukuramo uhereye ku munyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga ntabwo twavuga ko muri amerika bafite kirayisisi ya diporomasi ariko ni ukuvuga no kuvanaho umuyobozi ushaka no kumuvanaho kugira ngo ushyireho uwukora neza ku muvuduko wihuse nk'uko ubyifuza ntabwo rero kuvanaho meya ari igitangaza kuba meya yavaho ntabwo ari ishyano riba ryaguye muri amerika ngo hari urugero rwa hafi muri siteti dipatimenti ukuntu byaje kugenda bazanaho pompewe ejo bundi ndetse no mu bihugu byinshi no mu bufaransa hari n'aho bagera bakavanaho na guverinoma zose ariko twebwe nta na hamwe biranagira ngo tuvuge ngo inama njyanama yananiwe yose irasheshwe byerekana yuko kunanirwa biba ari ku muntu ku giti cye ariko urwego buriya tuba tureba ku buryo bw'umwihariko ni inama njyanama kuko nirwo rwego ruyobora akarere urakoze bwana ladisilas ngendahimana Ah, dufite n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika hari uwitwa neza omari yatwandikiye agira ati erega uburyo abameyazi bajyaho hari igihe bibesha ku muntu ngo nk'ubu twigeze kujya gutora abajyanama twari imidugudu icumi hagomba kuboneka uhagararira akagari muri njyanama y'umurenge ngo hari umugore twategetswe gutora Ah, bwana mutuye yezu ibi byo hari ireme byaba bifite ko hari abantu ah, bategeka abandi gutora abayobozi
I- ibyo ngibyo nta gihamya mbifitiye kuko kugeza amagingo ya ntawe urantegeka eh, gutora kanaka Eh, gusa njya mbyumva bivugwa ari kubyemera nawe ubwo nawe ni umugambanyi yagombye gutora uwo ashaka hanyuma hagira umuhohotera akabishyikiriza inzego zibishinzwe Eh, icyo rwose cyo ngisubije gutyo hanyuma nkasubira ku byo radisilasi yavugaga kandi radisilasi turi guhuza rwose ibitekerezo njye uko mbyumva rya jambo yansabye gukuraho ndikuyeho ryo kuvuga yuko eh, iyi position uru rwego iriya ntebe ya meya bari kuyigabanyiriza icyubahiro nanakoresha ijambo ritari ryiza ariko ni imvugo ya ki- ya- ya- ya giturage cyangwa yo ku muhanda hano i kigali Eh, hanyuma ikindi kuvuga yuko ibintu ari ibintu bisanzwe byo ntabwo mbyemeranyeho na radisilasi atanze urugero rwa donald trump ukuntu agenda ahinduranya abayobozi yemwe no kuri cia ejo bundi kose yarahahinduye kugira ngo babone pompeu ariko no ku buyobozi bwa ntuza ah, bwa fbi yarabikoze n'abajyanama bahora bahindura hari n'abahora begura kubera babona badashoboye gukorana nawe Ah, ariko ntabwo mu gihugu nk'u rwanda uturere mirongo itatu ibintu byahora bi- biba biba biba ngo tuvuge ko ari ibintu byoroshye njye kandi icyifuzo natanze ntumva atari kibi ndifuza ko twajya dutora abameya b'inyangamugayo b'abahanga bashoboye bu- bicisha bugufi batazahangana n'abo bakorana ahubwo bazajya bakorana bagahana amakuru bakamenya ibyihutirwa bagakemura ibibazo by'abaturage manda bakazisoza nta shyari nzagira ngo kanaka ashoje umwanda uwo yazongeza iya kabiri akayisoza bizaba biryoshye sitabiriti izaza ntabwo tuzahora turangariye ngo kanaka agiye kuvaho ngo usange meya araryamye ntazi ko buri buke akomeza kuba meya ibyo bintu ntekereza ko binatuma wenda hari n'igisubira inyuma n'ubwo inama njyanama gukora gishasi yavuze ibihari eh, ndetse n'abatekinisiye basanzwe baba bakora neza ariko oh, ikindi wenda navuga vugaga ko navuze ngo gicumbi imaze kubarwa n'abantu batanu batandatu yenda navuze batanu n'abateze amatwi iki kiganiro babyumvise kereka niba nagize navuze ikiringwa ururimi rwanyereye simbyumve ariko numvaga ko navuze eh, batanu hanyuma oh, ke ndumva nasubiza ngendeye ku byo mwumvise Ah, ladisilas uragira icyo uvuga kuri uwo muntu watwandikiye kuri facebook ariko mbere yaho reka dufate ah, undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika ingabire wiriwe neza
ndabakurikiye na- nkurikira umutumirwa nk'uko yagiye abisobanura ni kigali gikondo Ah, nagize umu- naje kugira impungenge mu minsi yashize ubwo numvaga aba- abameya benshi begura ukumva inama njyanama hamwe na hamwe iravuze ngo meya yaradusuzuguye hari ibyo twamubwiye gukora ntibyakozwe ese nye- nyakubahwa mutumirwa mukuru ntabwo eh, mwaba mukora ubuhe bushishozi mwebwe ku giti cyanyu mbere yo kugira ngo njyanama yeguze umuntu ese bya guverineri yaba bifitemo ububasha yabimenyeshejwe kuko ndahamya ko guverineri ari we mukuru uhagarariye meya ndabibaza ku ku giti cyanjye kuko niba tuvuze tw- dukurikiye mu makuru tukavuga ngo injyanama inama njyanama y'akarere runaka kavuga ngo meya yaradusuzuguye ibyo twari twa- twemeranije gukora ntabwo yabikoze ndahamya ko uh, ntabwo ye- mu- mu mwaka yari amaze niba yari yaravuze ko azabikora mu- muri manda y'imyaka ine ndahamya ko hari imyaka itatu yaba igisigaye ntabwo twacukumbura neza tukareba niba ikibazo kiba kiri hagati ya meya na njyanama ku giti cyabo tuti- tutavuze- tutarebye impande cyangwa se namwe mukaza muva mu mu- mu biro ndahamya ko buri karere gafite abadepite ba- ba- bagakontorora niba akarere runaka gafite abadepite bagahagarariye bag- bagenda bagakontorora ese nk'iyo mugendeye ku myanzuro ya ba badepite ah, mwaba musanga koko byari ngombwa ko ba bayobozi begura wenda ikindi nashaka kubaza ese ntabwo ari uko mwaba mushyiraho abasore bagifite bakiri batoya bataramenya ubushishozi bakishakira amafaranga byihuse wenda yabona yicaye mu modoka akumva ko ubuzima bwe bwagezeyo Eh, mwakagombye kuza murafata inararibonye nk'uko dufata inararibonye tukazisanga muri sena tukazisanga mu badepite ukumva ko byanga bikunze dufasha umuntu w'inararibonye agiye kuyobora akarere manda ikarangira abaturage bakamukunda kuko hari ibyo yabagejejeho tukongera tukamusubiza gusubiraho n'ubundi kubera ko hari ibyo twagiye tubona batugezaho ariko uyu munsi niba dufashe umusore tukamushyiraho akirangiza kaminuza n'ubundi aravaho nta kintu atugejejeho murakoze urakoze cyane ngabire ah, bwana radisilas
urakoze u- hari uwavuze yuko bamuhatira baba baramuhatiye kugira umuntu yatora niba hari uwabimuhatiye akabyemera ahubwo navuga ko uwo muntu adakunda igihugu kuko iyo ikintu cyiswe ngo ni amatora abaturage icyo tubasaba n'ubu nibyo turimo kubasaba mu badepite abaturage iyo ibintu bigizwe ko ari amatora tubasaba gutora abantu babona bazabagirira akamaro kandi bihitiyemo niba hari uwaba yarabimuhatiye umuntu yaba yarakoze ibinyuranye na gahunda y'igihugu ariko nawe kuba yarabicecetse agategereza kubivuga uyu munsi kuri radiyo navuga yuko n'abatafashije inzego z'igihugu kugira ngo zibashe kuba zakemura ikibazo hakiri kare aho byaba byarabaye nubwo njyewe ntabizi ko hari aho byabaye ariko niba byaramubayeho akabyemera nawe yaba yaragize ubugwari ku buryo uba utadakwiye kuzongera kubigira icyo uwo yavuze nanone avuga ati buri karere gafite abadepite katoye bagahagarariye bagakontora reka mbanze ntatora abadepite ntabwo bahagararira akarere abadepite dutora uko politiki yo mu rwanda yubatse ubu ngubu abadepite dutora ifasi yabo ni igihugu cyose nta mudepite ukontorora akarere runaka cyangwa utuvuge ngo uyu mudepite ahagarariye akarere runaka icyo yavugaga aravuga ati ese guverineri abigiramo uruhare cyangwa se guverineri arabimenyeshwa mbere y'uko inama njyanama ikuraho meya reka tubanze dufate ibintu mu rwego mu nzego ziri urwego rwa mbere ni uko akarere urwego rukuru ruyobora akarere ni inama njyanama amategeko n'ibyo ateganya ariko intara kimwe n'umujyi wa kigali ku rwego rw'uturere two mu mujyi wa kigali bo bafite inshingano zo kugira inama uturere n'inama njyanama niyo mpamvu ibyemezo bifashwe n'inama njyanama mbere y'uko bishyirwa mu bikorwa ngo byubahirizwe babanza kubyohereza guverineri agatanga igisubizo mu gihe kitarenze iminsi itanu ababwira niba ibyo byemezo bikurikije amategeko cyangwa se niba bidakwiye mu kuvanaho ba meya rero ba meyazi bavanwaho n'inama njyanama mu busugire bwayo buriya meya avuga ati njyewe icyemezo cyo kumvanaho ntabwo ntemeye akabivugira aho ngaho ibyo byemezo icyo bikora bagomba gukora raporo bakayishyikiriza guverineri bakavuga ati inama njyanama yafashe icyemezo cyo gukuraho kwirukana umujyanama umwe cyangwa se gukuraho umwe mu bagize komite nyobozi ariko we yabyanze ariko twe nk'inama njyanama turabona agomba kuvaho icyo gihe guverineri arabisuzuma akareba niba impamvu uwo muntu yatanze yanga kuvaho arizo cyangwa se akareba niba u- icyo basabye kinyuranyije n'amategeko cyangwa kiyakurikije akabona kugaruka kugira inama akareba kugeza ubu rero niba inama njyanama iteranye ikereka meya bakamubwira bati ibi wabinaniwe ibi ngibi warabyishe aha waradusuzuguye inshuro ebyiri eshatu waratunaniye dufashe icyemezo cyo kugukuraho muri iyo nama meya agahita afata icyemezo nawe akandika ibaruwa ati njyewe nsezeye ku mwanya w'ubuyobozi icyo guverineri akora ni ukureba icyemezo cy'inama njyanama akagihuza n'ubusabe bw'uwo muyobozi kuko ku- gusaba kuvaho cyangwa kwemera kuvaho nk'umuyobozi ni uburenganzira bwe byo guverineri ntashobora kuvuga ngo ndabyanze nagumeho ko kuyobora ntabwo ari gereza guverineri yari icyamenya amenyeshwa ibyemezo by'inama njyanama ndetse akagira n'inshingano zo kuba yagira inama abantu mu buryo bunyuranye kuko n'ubundi guverineri afite inshingano zo kugira inama akarere no kugira inama abajyanama n'abayobozi b'akarere mu nshingano zabo za buri munsi icyo yabazaga rero ati se guverineri arabimenya nibyo guverineri arabimenya ariko guverineri abimenya byabaye ntabwo guverineri abimenya mbere y'uko biba kuko ntiyamenya ibyemezo by'inama njyanama Ngi- ngira ngo icyo yashakaga Aho yavuze rero- ngendahimana ngira ngo icyo yashakaga kuvuga ah, ni- shaka kubaza niba habaho iperereza cyane cyane ku byaha wenda njyanama ishobora gushinja umuyobozi runaka kuko yavugaga ko hari igihe wenda na njyanama ishobora gufata icyemezo umuyobozi atakuzi n'amakosa ariko batamushaka bakavuga ko bamukuye
erega mbere na mbere inama njyanama ntabwo ari urwego rw'ubushinjacyaha inama njyanama ntabwo ari ubushinjacyaha ni urwego rw'ubuyobozi mu rwego rw'ubuyobozi rero uwaguhaye akazi ni nawe ureba niba ugakora nk'uko yakaguhaye inama njyanama niba yatuye abagize biro za njyanama ni nayo ishyiraho abagize komite nyobozi nubwo abagize komite nyobozi batorwa n'inteko itora iturutse hanze yiyongera ku bagize inama njyanama z'akarere ariko bagatorwa mbere na mbere mu nama njyanama y'akarere inama njyanama y'akarere niyo ikurikirana ukuntu komite nyobozi iyobora akarere mu buzima bwa buri munsi igihe rero inama njyanama ivuga iti twebwe ntabwo tunyuzwe n'imikorere yawe erega iyo uri umukozi ni uko utumvikana n'abakoresha bawe kugeza igihe bumva yuko ugomba kuvaho kandi bose bakabihurizaho nacyo cyaba ari ikibazo bwanayedi ugeze igihe uri umukozi warahawe akazi ntiwumvikane n'umukoresha wawe kugeza igihe mu nteko abantu makumyabiri bavuga bati uriya muyobozi w'akarere aradusuzugura akwiye kuvaho njye nta nubwo numva yuko abo bantu bose bashobora guhuriza ku kintu cyo kukurenganya kandi koko nta kintu wakoze ntabwo njyewe nabyumva ariko icyo nashaka kugarukaho ni uko hari aho yari avuze ati muduha abantu bakiri batoya erega nta bandi bantu bababaha bariya abantu baza kwiyamamaza nk'abajyanama baza kwiyamamaza bavuka iwacu baza kwiyamamaza bavuka iwanyu mukabatora mukabohereza iyo bamaze kugera ku rwego rw'akarere inteko itora itora mu bo mwabahaye niba rero umuntu w'imyaka mirongo ine mirongo itanu atashatse kujya kwiyamamaza hakajya kwiyamamaza umuntu w'imyaka makumyabiri cyangwa mirongo itatu ubwabyo ni na byiza kubona urubyiruko rwitabira ibikorwa bya politiki kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu ni ibintu bishimishije ariko n'inshingano zacu nk'abantu bakuru inshingano zanyu ababyeyi n'inshingano za buri wese ni ukugira inama uwo muntu bavuga bataracyari mutoya bakamugira inama bagamije kumwubaka ariko bitavuga yuko bazahora bamugira inama nk'umwana barera abajeyi hari ukumugira inama ariko nageze igihe bikagaragara ko yananiwe mu buryo ubwo aribwo bwose ari ugukurwaho mu buyobozi cyangwa ari ugukurikiranwa mu nshinjabyaha inzego z'ubutabera cyangwa z'ubuyobozi zizakora inshingano zazo urakoze bwana ladislas ngendahimana ni umuyobozi wa ralga mu rwanda oswald mutuyeyeza umukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko mu magambo make cyane ibi bibazo wowe ubona umuti wava he kugira ngo iyi nkundura nk'uko mwayivugaga yo kwegura kw'abayobozi ibe yahagarara
murakoze cyane edi rwema hari abatanga ibyifuzo ko abameya bajya batorwa mu matora ataziguye abaturage bose bagatora dayirekitiri kutazigura ni ukuvuga nta wundi muntu batumye ngo ajye kubatorera ariko icyo njye ntabwo ngishyigikira ntekereza ko hakikare ahubwo mbona hakwiye kugira njyanama irimo abantu bashishoza kandi bashobora kwigenga kuko ibirwa mikino wenda tutavuze usanga muri njyanama harimo umuntu uyobora ikigo cy'ishuri ikigo nderabuzima se kandi meya buriya niwe mukoresha mukuru mu karere ku buryo igihe havutse n'ikibazo bari mu nama njyanama ashobora gutinya kuvuga shebuja so ibyo bintu ni ibintu nabyo ntekereza ko bangenda imana bazakoraho bakareba uburyo twagira njyanama iremereye ishishoza kandi idatinya meya nubwo rwose igihe kigera rwose iyo meya amaze gukora byinshi cyane bibi birangira bamukuyeho hanyuma ibyerekeranye no kuvuga ngo meya ashobora kurengana uwa nyamagabe niwe bazi bafite ibintu bamukuriraho bakanamushinja arangije abumwere ntekereza ko ari amahirwe kuri we ariko nk'uko na disitashe bivuze njyanama yose yakwanze nawe haba hari ikibazo niyo waba urengana hanyuma
reka dusoze oswald mutuyeze urakoze cyane ngendahimana umunota umwe ijambo rya nyuma
abakozi bapfa icyo navuga ni uko kuvanaho aba bayobozi bikurikije amategeko ni demokarasi ni inshingano z'abayobozi kubazwa ibyo bakora mu gihe bakoze neza bakaramba ariko mu gihe batuje inshingano zabo bakabibazwa ariko twebwe nkararigwa icyo twifuza ni uko abayobozi bagira ubushobozi bagakora inshingano zabo nk'uko abaturage babyifuza kandi bagatanga umusaruro utuma igihugu gitera imbere ntararega kandi tuzagumya kubafasha mu kububakira ubushobozi kugira ngo n'abanyarwanda babashe kugira abayobozi bifuza ladisilas ngendahimana umuyobozi wa ralga mu rwanda ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane nanjye ndabashimiye oswald mutuyeyezu ni umwanditsi mukuru wa radiyo siti radiyo inshuti ya bose nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye oswald
urakoze cyane ni ukuri kure tuba dusangiye agacupa na radisirasura turere uko twigenzaga na radisirasura tugusagurire
murakoze cyane ubwo tuzabipanga naje i kigali nshimire namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma remasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
turashimye edi rwema ku